turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe uburundi bwemeza ko ibiganiro vyo kunagura imigenderanire n'u rwanda biri mu nzira ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa biriko birakorwa n'ubushake turavye ibiriko birakorwa n'indongozi zikuru hariho icizere y'uko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire zose ikayibera ikayaga ikongera ikagenda neza ubu ni madama niyubahwe ines sonia havugira ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ino nkuru iri mu zo tugarukako handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu reka ariko amakuru tuyahere ko yagezweho hirya no ku isi indege itwara imizigo yarimwo itoni cumi n'imwe z'ibirwanisho yagiriye impanuka mu bugiriki iyo ndege yegukira sosiyete itwara imizigo muri ukraine ikaba yari ivuye muri serbi ija muri bangladesh aho yari itwaye ibigwanisho bitandukanye vyaguzwe n'ico gihugu abategetsi b'ubugiriki batangaje ko abakozi icenda bakomoka muri ukraine bari muri iyo ndege barimo umudereva wayo bose bayiguyemwo uwo mudereva yari yasabye uruhusha rwihuta rwo kururuka abajejwe ivy'indege mu bugiriki ariko inyuma y'umwanya muto cane arusavye ntibashoboye kubandanya bamwumva ababonye indege ihenuka bemeje ko yatanguye gufumba umwotsi ikiri hejuru itaragwa abanyagihugu baba mu icungararo y'aho yaguye basabwe kuguma mu mazu yabo kandi bakugara imiryango n'amadirisha umwe mu bategetsi b'ubugiriki akababwira itokanirizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko bamwe mu bazimyamuriro bagerageje kwegera ikibanza cabereyemwo insanganya bumvise umenga bariko basha iminwa yabo ku mugabane wa afurika polisi ya afurika y'epfo itangaza ko iri mu ruhigi rw'abagizi ba nabi baraye bishe abantu icenda babarashe abishwe barasiwe mu ntara zibiri zitandukanye ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu amatoza y'ibanze yerekana ko bane muri abo icenda biciwe mu ntara ya gutang barashwe n'abicanyi babasanze bariko bakina urubugu kw'ibarabara mu masaa moya n'inusu z'ijoro muri iyo ntara abamaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'abo polisi yise abicanyi ni babiri abandi basigaye biciwe mu ntara ya tembelihe polisi ya afurika y'epfo ikavuga ko itarashobora kumenya icateye ubwo bwicanyi muri afurika y'epfo ubwicanyi bw'agasakisaki bukorwa n'abitwaje ibirwanisho buramenyerewe abababa ibihumbi mirongo ibiri ku mwaka ku mwaka nibo baburwamwo ano makuru yose aba agezweho hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari leta y'uburundi yizeza abanyagihugu ko ibiganiro hagati yayo n'u rwanda kugira ngo umubano hagati y'ivyo bihugu bibiri usubire kuba neza bigeze ku ntambwe ishimishije ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu bwabitangarije mu kiganiro hagati y'abamenyeshamakuru abanyagihugu n'abavugizi b'inzego za leta cabereye mu ntara ya ngozi kuwa gatanu w'ino ndwi turiko turasozera inkuru tubaza mugenzi wacu desire hatunga imana ico kiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi ku kibuga cy'umupira w'amaguru agasaka mu masaha atatu cyamaze abamenyeshamakuru n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza ibibazo bitandukanye ku kibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bahungiye mu rwanda niyubahwe ines sonia avugira ubushikiranganji bw'uburundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko abategetsi b'ivyo bihugu babandanya kuganira yamenyesheje ko intumwa idasanzwe ya perezida paul kagame yaje mu burundi n'ubu burundi arundika intumwa yiwe mu rwanda uwo muvugizi akizeza abarundi ko ico kibazo kiri ku ntambwe nziza ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa biriko birakorwa n'ubushake twomenyesha rero abatwumviza yuko turavye ibiriko birakorwa n'indongozi zikuru hariho icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire yose ikayibera ikayaga ikongera ikagenda neza itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka imigambwe MSD na PPD Girijambo yarandikiye Perezida Uhuru Kenyatta arongoye umuryango w'ibihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko EAC iyo migambwe yamusaba gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi bwiwe kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ko ibiganiro hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'imigwi yafashe ibigwanisho ariyo nzira yonyene izoshikana Burundi mu mahoro kuri ivyo iyo migambwe isaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomete yamenyesheje ko abifuza gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro ko bitagishoboka nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze begere ubushikiranganji bubijejwe basabe ahasigaye murabona ko n'amatora yegereje ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu maze ntibaze bacikwe nayo ubundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene burundi batunge batunganirwe bibera mu burundi mu mugambwe msd bamenyesha ko iyo mvugo itabatangaza ariko ko bari bakwiye guhinduka bakamenya ko nabo ariyo nzira yatumye bagera aho bari uno munsi nshimirimana epitasi avugira uwo mugambwe amenyesha ko iyo ngendo yari ikwiye guhinduka ku neza y'igihugu amakungu nabibone akarere nikabibone babone neza ko leta y'u Burundi ari idakeneye amahoro n'umutekano ari idashaka ko mu Burundi hatekana kugira ngo abanyagihugu bafatane mu nda biruke n'iterambere ry'igihugu cyabo mugabo kandi nagomba mbwira abarundi kuko bizogenda kose ibiganiro bizoba kuko kananira abagabo ntiyimye kandi ntabwirwa yabwiwe n'uko amaso atukuye muri icyo kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukuru pamfile yamenyesheje ko mu biharuro bari bafise gushika igenekezo rya cumi na kabiri za kuno kwezi bigaragaza ko covid cumi n'icyenda yasubiye kugangura mu burundi mu bantu amajana atatu na mirongo itandatu na batanu bapimwe basanze abagera kuri mirongo ibiri n'umwe baranduye nayo abaca ku kibuga c'indege melchior ndadaye bapimwe amajana atanu na mirongo ine n'icenda basanga muri izo ngenzi cumi n'icenda baranduye asaba abarundi kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira vyumvikana rero yuko tutokwijajara aho niho nagira nshimikire murumva yuko ikiza covid cumi n'icenda atakiraja ari naco gituma abantu turakwiye kubandanya kwikingira iki kiza dusabe rero namwe bamenyesha amakuru muvise twishira kure tubandanye duhimiriza dufashanya dufatanye amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira iki kiza mu bibazo vyabajijwe n'abanyagihugu ivyagarutse kenshi bijanye n'ubutungane mu manza hanini z'amatongo kubera ubwinshi bw'ivyo bibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabasavye ko babishikiriza umuhanuzi wa perezida ajejwe amategeko amadosiye yabo na nimero zabo za telefone kugira bije kwigwa hanyuma bazoronswa inyishu yamenyesheje ko uwo bazosanga yararenganijwe azorenganurwa desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakenuye
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
abagize amashyirahamwe y'abasangwabutaka bo muri afurika muri ino ndwi barahuriye mu nama i kigali mu rwanda abaserukiye abandi muri iyo nama basabye leta zabo kubafasha guteza imbere imibereho yabo ibindi kuri ino nkuru reka tubibaze umenyeshamakuru wacu i kigali mu rwanda asumta kaboye mu nama mpuzamahanga yahuje abasanga butaka cyangwa abatwa baturutse mu bihugu birenga makumyabiri bya afurika abayitabiriye barebeye hamwe uburyo abatwa bo muri afurika bagira uruhare mu kurengera amashyamba bafata nka gakondo yabo ariko ntibahezwe ku byiza biyavamo aba basangwa butaka bagaragaje ko hari bamwe bagikoresha aya mashyamba ariko hari abandi bayakuwemo umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'abasangwabutaka n'abatishoboye hope niyo mugabo ildefonse yavuze ko abasigajwe inyuma n'amateka bo mu rwanda bavuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi zijyanye na politike zirengera ibidukikije kurengera ibidukikije ni byiza ariko twebwe nk'abantu twabagaho kubera ibyo bidukikije aribyo byari bidutunze ariyo gakondo yacu kuyikurwamo twatakaje ubuzima twebwe byabaye ibyago biba ndetse n'umusaraba wo gutakaza ibidutunga icyo dusaba leta yacu ndetse na leta zindi muri afurika ni uko abantu bamaze gutakaza ubwo butaka hashakwa ubundi buryo kugira ngo natwe tubeho tubona rero ibidukikije aribyo byibutswe cyane kurusha twebwe abantu bari barimo iki kibazo abasigajwe inyuma n'amateka bo mu rwanda bagihuriyeho n'abarundi bambanze vitari ni umutwe wo mu burundi ari mu ishyirahamwe ry'abatwa bo muri afurika yo hagati mu gukoresha neza no kurengera ibidukikije uyu yavuze ko abatwa bafitanye isano cyane n'amashyamba we yumvikanisha uruhare rwa za leta mu korohereza abasangwabutaka kwita ku bidukikije bitabaye ngombwa ko bayasubizwamo mu isanzu ubu aho tugeze ntibyokunda ko abatwa dusubira mu mashyamba igikenewe ni ukuraba ubundi buryo twobamwo mbega umuntu nimba ahora ahiga akaba yahora yamura ibyo bintu ntashobora kubironka bamuhaye itongo hamakaronka iyo nyama yahora aronka hamakaronka ibyo byamwa yahora aronka umugabo bakamuha igihe cyo kubanza kugira iki kumwigisha kugira ngo yumve ko uwo mwuga mushasha agiyemo umufitiye akamaro ntibaguterure bakuzanira impene cyangwa bakuzanira ingurube ukibona ubonamo inyama uca uyibaga mu gihe atakindi kintu wari ufise mu rwanda basigajwe inyuma n'amateka bavanywe mu mashyamba bubakiwe imusozi nk'abandi banyarwanda muri bo hari abavuga ko amazu bahawe adahagije kuko badafite icyo bayariramo uyu mubyeyi yatujwe mu nzu zubatswe na leta mu murenge wa jari mu karere ka gasabo hano mu mujyi wa kigali turashima uno musaza icyo yadukoreye yatubaye mu bukode atwubakiye amazu ameze gute meza pe ariko yakayatubakira nta bityo tufite inzu yagiye kutwica ariko abenshi babonye inzara igiye kubica baragenda ubu kintu mwadukorera iyo babonye viyupi nibwo barya niko tubaho iyo twabonye ako kazi ka viyupi nkuba abenshi barabura turaburara rwose ntibayagitinga bakagenda ariko wareba naho twe aho twagana bikatuyobera tukema tukapfira ino hano umwe mu bayobora amashyirahamwe afasha iyi miryango niyo mugabo yumvikanisha ko leta ikwiye kubaha ingurane kuko aho bakuraga ibibatunga mu mashyamba batakihaba icyo twifuza ni iki ngiki hari ba mukerarugendo hari uburyo yinjiza amafaranga byibura mu bigega bya leta twakageze kugira icyo tugenerwa tukaba twagurirwa n'amasambu kugira ngo byibura bwa buryo bwo twabagaho nk'ubu ndavuga ku rwego rw'ubuzima ni gake cyane uzabona mu miryango yacu bajya kwivuza muri aya mavuriro ayateye imbere kubera ko twe tumenyereye gukoresha imiti gakondo ubu ngubu nta burenganzira dufite bwo gusubira mu mashyamba baramutse tubonye ubutaka bwasimbura bwa bundi dushobora no kwinjira mu mashyamba bakaduha uburenganzira tugakuraho imiti yacu tuzi usibye basangwa butaka cyangwa abatwa iyi nama irimo n'abandi baturage bo muri afurika basanzwe batunzwe n'amashyamba nk'abamasayi baturutse muri kenya ndetse n'abandi borozi baba hirya no hino muri afurika mu bihugu bimwe byitabiriye iyi nama bagaragarije bagenzi babo ko bakiba mu mashyamba ndetse bakemeza ko ubuzima bwabo ari bwiza asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bava muri iyo kambi bakaja kurondera amatongo yo kurimamwo mu ikambi ya murongwe bitewe n'uko aho bari basanzwe barimira mu misozi ya rusenda havugwa umutekano muke inkuru y'umenyeshamakuru ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari muri uvira izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya murongwe diomede fatabutunga yavuye mu nkambi ya rusenda muri village ya mirongo itanu ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya murongwe intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura utwo twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati eh wagurishije wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje nka ndayishimiye manuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya rusenda ajya kuba mu nkambi ya murongwe kuko ariho hari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite arimira hagati nyine muri site canke hafi ibintu vyiwe akabisoroma kwa rero n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abantu bisoromye cyangwa ugakubitwa ugakubita ikvayo mugabo aha muri site ya murongo kandi no gukota harazimbutse kuko mu rusendo ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mugabo aha muri site ya murongwe ni icumi cyangwa icumi na bitanu urumva hariho akarusho kanini ku bwa moyize niyo ngabo ufite farumasi mu nkambi ya murongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu rusenda kurima mu rusenda nta matongo akiboneka yo kurima kandi ntiyanimbuka cyo kimwe n'umurongo umurongo naho ni hanini haritaguje umuntu araronka ahantu ho kurima umuntu aronka ahantu akorera uduporoje kananga tw'amatomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka nuvuga aracari si imeze neza ifite akanovera keza kandi ni hanini haragutse usanga umuntu rero aronse utwo yimbura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu rusenda tito sengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya murongwe yemeza yuko bamaze kwakira imiryango irenga ijana iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka aho ihinga ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango iri irenze gato y'imiryango ijana na mirongo ibiri nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo ni kwa kundi nyine ko abarefije bavuga bati ntitworera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abaronderera abana baronderera imiryango kuko na mwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi hino biroroshye cyane amakuru ava mu rusenda yemeza yuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa gurupe mabarara noro bwasabye bamwe mu bagwanyi b'amayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi inkambi ya murongo iri mu segiteri ya mutambara teritwari ya fizi yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia roya
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac Karibu papa, eh, karibu mama, muko bien stale?
Eh, karibu hatuna sana basi.
vrema mutaksi yenu, kombo taksi ya Murejo, tayo nafasi yote kwa mnataka. Karibu nishafika mkapata, mnakasikia?
Barigikamiye.
Karibu sana. Bo, tunaweza enda sasa saa hii.
bikira ariko mada ubona soni urabona kuntu n'isafuriya yawe nyandurije ishati ugatinyuka kuzana iyarara muri tagisi koko uri kuvuga ibintu byanjye umuntu yarara ntumenera ibintu bye kwayo ahubwo wewe ege kwayo ho Bakia. Pardon, mwesikoza kujikalimia bawi. Mama, pardon. hein. Utaweza segesi yoko utasogeza mabagaje juu zisiampeshe wengine kupumua.
hatari wowe shofe kwemera uno munyarushagekazi kwinjiza ibi bintu muri tagisi koko aba bantu ntibashobotse ni nk'amaseneni ntabwo bicara hamwe rwose bahora basimbagurika ugasanga buzuye ahantu hose uzi n'iwacu ukuntu bahuzuye reka imodoka yose wayuzuye nino bitakaragasi byawe ngunguki nta soni ugira ahubwo rero nabi ninde yokwemera kuza kuniganira iri shamba ryanyu ryuzuyemo impyisi nka wewe ibi n'ibindi uri kurishimana ntusubire Pardon basi, ona mujashimi basukwa kidogo eh.
mubwire mubwire ntasubire Wa- wamwumvise ngo turi impyisi ngo n'iwacu rwose ngo ni mu mashyamba niba uzi ko ari mu ishyamba bazaga gukora iki n'ahangaha ayiwe ahubwo n'ubu nanjye nazungurukije ubwenge ndarondera Eh.
ingene nashoboye kuhabira imyaka yose nabibutse wewe uri akarorero keza kingana muri fisi unyumvire kandi.
nta kintu na kimwe kiduhuza je nawe ifyisi mu mfyisi hirya abantu mu bantu oya vuga amasenene mu masenene ahubwo mu dadi wani ngo usubire iwanyu harya ye baba Ne, we.
wari uzi ko ntagira iyomba waratinze ahubwo iyo abana bene wanyu bose mwagendaga wenda isenene rwose zikaguruka zikagabanuka ina
Pardon banduku, simujikalime.
Uranyumvira?
Ngoya niboneshe mimi na yake akufanya. Fanya kitu hapa.
ntibishoboka ya ndirimbo nkunda we cyangwa we
ego ndahora ndakwemerera uwo utirigezweho wewe mfiriti wo muhigo Wala, wayumvise indirimbo y'iwacu yego we Acha. Kweli. Ile ni ya kweli ile nyimbo.
abahanzi bacu kuraho kuraho uwo ni ntuza rwose iyi ndirimbo ni iwacu dusanzwe
arakoze kwitera amazi cya mugore we. Eh, mata kubeshya bibi muhumuro we turaririmba muri aka kanya uyu uyu uyu Okay, okay, okay, okay, okay. Sawa, sawa, sawa. basi. Mujikalime. Acha niwaambie ukweli. Mhm. Hii nyimbo yenye mko mnasikia mnapenda ipi na balamusha kabisa nyimbo. Ukiona vile haiko ni ya kwenu, ni ya kwa mama ni kwa mesi yote bali tiabote fasi moya ba artiste bakaikreye. Ni ya muresho yote.
muhumuro rusange bavanze Ndio. Maana nyewe mko mnasikia ile malugha mule zote ya mhumuro rusangi. Hamkusikia hata? Ndio zile lugha zote ziko ndani tatu. Maana ile madivision ndio mnakuwa nayo mkichwa ndio inatumaka mnaenda mnakufundira vitu asemi ba pande wa kwetu walimba wa kwetu ndio walimba sio ba wapi. Ba artiste wote walikamataka wakaitia fasi mwa kutuonesha tu kama tuko umoja. Si mnaona kwa mhumuro balipenda. Bagugo bakaipenda, barusangi bakaipenda. Maana unaona kama shehe wote tuko pamoja, tunasirika kimoya, tunalia kimoya, tunapenda kimoya. Tunaona ile ndio kuonesha kama shehe tuko umoja.
ego uko nukuri kudateye amazi Acha turudishe tena mumsikie.
mumbabareho gatoya basaba akantu mwanyemera ngafata akavido turi kuririmba ino ndirimbo ningashyira kuri facebook Um, arashyi murabinyemerera Acha.
Eh, oya oya oya ndashaka gutwika we eh, we uca ukamanageza agashyiraho uyu nawe ndakagwa rwose Yego.
nabiwanyu bakabona Na Eh, mimi ile ni idea mzuri sana. Ngoja- Ngoja kwanza tafute kwenda pale.
uraparika rwose Ile video mali tukasema tu tunaiposte. Mimi nakwambia itasaidia baba vita sana ba mori.
Egu egu.
Itawapatia message kwa gisi chivo tu tunapasha kwa moyo tunapendana. Eh, na unaona?
cyane kabisa Ile madiference yote yenye tuko nayo. Unajua ni shese yetu kushevo.
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
akanya ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro ari kumwe na joy diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na diodone cubahiro ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose nawe utaha
akili isiteruye n'ikaremera kurya ivuguta nta n'umuvuba mwana wanjye nguciye ku mayange umenye uko ugenda witwararika ntizagujuke ntizagujuke izi ni iminsi ngo biguteshe inzira aha ntizagujuke ntizagujuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru none nusekerwa n'iminsi uzashima imana wibuke ntabarira kwibuka kw'ibihe bihe bindi ntagahoraga hanze nabyo bizagufasha ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira aha ntizagushuke ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru kandi nuhirwa n'urugendo ntuzishongore ngo wishyire hejuru utazaba nk'uwabonye ishitamba kandi ubwibone n'intambwe isubira inyuma ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo ubiguteshe inzira aha ntizagushuke ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru uzashake ubuzima ni byiza uhirimbanire kuba ukomeye nyamara wibuke inshuti n'umuryango burya bushake ibi ntibikwibagiza abantu ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo ubiguteshe inzira aha ntizagushuke ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru niwumva ugeza butakibasha wiyumanganya wabaye imbata ikibi uzabasaba imbabazi ubikunze nibwo bupfura nibwo bugabo kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko ibyatari byoherezo wizere ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira aha ntizagushuke ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke ntizagushuke ntizagushuke ntizagushuke ntizagushuke ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi kwisi gutesha utesha ucyubu bw'ijuru ntizagushukere ntizagushukere ntizagushukere ntizagushukere ntizagushukere ntizagushukere kwisi gutesha utesha ucyubu bw'ijuru kwisi gutesha utesha